di radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com naho murahadusanga naho kuri facebook na twitter mudusanga kuri arobas voa radiyo yacu kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo leta y'u rwanda iratangaza ko yamaze gukura abanyarwanda bose muri sudani uretse babiri basigayeyo ku bushake bwabo ibisasu by'indege birasa bica hejuru ya iniverisite yacu tuzengukwa n'abasirikare turabibona cyari tiyagasi gihinduka ikintu giturika cyane kibaho giteye ubwoba bavuga ko ni, ni imbunda zabuzaga indege kuza muri icyo kirere nsabyera hussein ni umunyarwanda waje aturuka i khartoum muri sudani muri sudani kandi aho impande ebyiri z'abashyamiranye barwanira ubutegetsi zumvikanye agahenge k'iminsi irindwi kuva tariki enye z'ukwezi kwa gatanu naho amerika izohereza abasirikare igihumbi na magana atanu ku mupaka ihana na mexique aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya tugumane amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi muri sudani impande ebyiri z'abashyamiranye barwanira ubutegetsi zumvikanye ku gahenge k'iminsi irindwi kuva tariki enye z'uku kwezi kwa gatanu fidel niyo ngabo akomeza iyi nkuru ni nyuma y'aho abarongoye imigwi itana mu mitwe bumvikanye mu kiganiro cyabereye kuri telefone cyarimwo na perezida wa sudani yo mu mpanuko salva kiir nk'uko vyatangajwe ejo kuwa kabiri n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa sudani yo mu mpanuko vyaratanze icizere ko ingwano yihaye inkumbi ishobora guhagarara perezida wa sudani yo mu mpanuko salva kiir yavuganye na general abdel fatah al burhan ayoboye igisirikare cya leta na mohamed hamdan dagalo umukuru w'inteko ziyongoye kuri leta mu mugambi w'ishyirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri afurika yo mu buseruko igad iryo shyirahamwe ririko rigerageza gufasha guhagarika ingwano muri sudani iryo shyirahamwe ryari ryafashe ingingo yo gufasha inyuma y'aho ribisabiwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya afurika n'amakungu umukuru w'igisirikare cya sudani abdel fatah al burhan n'icegera ciwe bagwanira ubutegetsi mohamed hamdan dagalo barumvikanye ku gahengwe k'iminsi indwi kuva ku itariki zine gushika ku itariki cumi n'imwe z'uku kwezi kwa gatanu impande zigwana zarumvikanye kandi ku mugambi wo kugena abazoziserukira mu biganiro vy'amahoro bitegekanijwe kubera mu kibanza zizohitamwo abantu amajana n'amajana barishwe abandi ibihumbi n'ibihumbi barakomereka ingwano muri sudani mu gihe ibitero vy'indege z'ingwano na vya muzinga vyakozwe mu bice bitari bike vy'umugwa mukuru khartum vyatumye abanyasudani ibihumbi n'ibihumbi bahungira mu bihugu bibanyi urakoze fidel tuve muri sudani tujya muri somaliya aho igisirikare cy'icyo gihugu cyaraye kivuze ko kishe abarwanyi mirongo itandatu na barindwi b'umutwe w'iterabwoba wa al-shabab kigafata ibisasu byinshi mu ntara hitwa madug iri mu gihugu rwagati eugene mukankusi nibyo atubwira ibi bavuga ko byabaye nyuma ya operasiyo yakorewe mu ntara ya mudugu mu karere ka haraderi generali mohamed tahrir bihi yavuze ko bagendeye ku makuru y'ubutasi yatumye bamenya aho abo barwanyi ba al shababu bageze yavuze ko muri iyo operasiyo hafatiwemo amajerikani ijana na makumyabiri ibisasu biturika yari mu modoka yari iyobowe n'abarwanyi mirongo itandatu n'icyenda bihi yanavuze ko ingabo z'igihugu cya somaliya zayirashe zikayituritsa yongeyeho ko abarwanyi babiri bonyine aribo bafashwe ari bazima ijwi rya amerika ntiyabashije kubona amakuru adafite aho abogamiye ku mibare y'abapfuye yatanzwe n'igisirikare iki gisirikare cya somaliya cyagiye gifatanya n'abarwanyi bo mu karere mu bitero byo kwihimura ku barwanyi ba al shababu kuva mu kwezi kwa karindwi mu rwego rwo guhashya uwo mutwe mu nama yabaye mu ijoro ryo kuwa mbere perezida hassan sheikh mahamudu yatangaje ko al shababu ishobora kuzaba yaranduranywe n'imizi bitarenze impera z'uyu mwaka muhamudu yavuze ko icyiciro cya kabiri cya operasiyo gishobora kuzatangira vuba muri leta ya south west no mu ntara ya jubaland muri somaliya iki gihugu kandi cyifashishije ingabo zaturutse muri jibuti etiyopiya na kenya nyuma y'uko ibihugu bituranyi byemeye guhuriza hamwe ingufu mu bikorwa byo gukura al shababu mu birindiro byayo tuve muri somaliya twerekeza muri kenya aho polisi y'icyo gihugu ejo kuwa kabiri yaburijemo imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida william ruto diane nininahazwi abiyerekanye nairobi ku murwa mukuru wa kenya bari bafise intumbero yo gushikana ku biro vya perezida william ruto urwandiko rwiyamiriza ico bita ubuzima buzimbye bw'ivyankenegwa birimwo imfungurwa ibitoro n'umuyagankuba polisi ya kenya yamiraguye ivyotsi vyokera mu biyerekaniye i nairobi gutyo ibabuza gushika ahakorera perezida william ruto mu bice bimwe bimwe vy'inkengera y'umurwa mukuru wa kenya i nairobi naho polisi yahanganye n'abakiri bato bari bazibiye amabarabara bongera baturira amapine y'imiduga mu buseruko bwa kenya naho nyene biyerekanye imodoka yo mu bwoko bwa bus yunguruza abantu n'ikamyo ziraturirwa nta ngenzi zari muri izo modoka zaturiwe mu gisagara ca kisumu kiri mu burengero bwa kenya aho raila odinga atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa kenya afise abanywanyi benshi abiyerekana baturiye amapine bongera bazibira amabarabara umunyepolitike raila odinga niwe yari yahamagaje imyiyerekano y'uno wa kabiri mu vyo abandanya kwagiriza perezida wa kenya william ruto harimo gushika ku butegetsi avuga ko yashitse ko atatsinze amatora no kunanirwa gutorera umuti ikibazo c'ubuzima buzimvye kuva mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka ifaranga rya kenya rimaze gutakaza agaciro kugera ku bice icenda n'uduce tubiri kw'ijana ibiciro vy'ibifungurwa bitandukanye navyo bikaba bimeze kuduga gushika ku bice cumi na bitatu n'uduce dutatu kw'ijana hambavu y'ibi bibazo kenya ihanganye kandi n'ubugaragwa butigeze bubaho muri ico gihugu diane nini nahazwe dukomereza hano muri amerika ivuga ko izohereza abasirikare igihumbi na magana atanu ku mupaka ihana na mexique guverinoma ya amerika irakeka ko abimukira binjira ku butaka bwayo bashobora kwiyongera mu minsi iri imbere ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri amerika pentagon bukeka ko igitigiri c'abimukira binjira muri amerika baciye ku mupaka wa mexique kizokwiyongera bivuye ku ngingo zo gukingikiza ca virusi ya corona amerika yimirije kuvanaho pentagon yavuze ko imirimo ijanye no gutororokanya amakuru y'abinjira n'abasohoka n'akandi kazi kajanye n'uburongozi kazoza karakogwa n'abakozi babarizwa mu biro vya gisirikare abahora bakora ako kazi nabo bace baja ku rubuga mu bikorwa vyo gucungera abinjira n'abasohoka ingabo zizorungikwa ku mupaka wa amerika na mexique zizomarayo iminsi mirongo icenda ariko bibaye ngombwa ikiringo co kuguma muri uwo mupaka congerezwe nk'uko pentagon ibandanye ibivuga mu itangazo ryayo ingingo zo kurwanya ikiza ca covid ya cumi n'icenda zarafashije amerika kugabanya abimukira binjira ku butaka bwayo biciye mu nzira zitandukanye zitemewe n'amategeko izo ngingo zikaba zizovanwaho igenekerezo rya cumi na rimwe z'uku kwezi kwa gatanu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com mukurikira aya makuru aho kuri facebook na twitter mudusange kuri arobas voa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru havugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika ayo mu karere k'ibiyaga bigari cyohereye mu rwanda aho leta itangaza ko yamaze gukura abanyarwanda bose muri sudani uretse babiri basigayeyo ku bushake bwabo abanyarwanda mirongo itatu na babiri n'abanyamahanga icumi bageze i kigali mu rukerera rw'ejo kuwa kabiri inkuru dukesha asumuta kaboyi i kigali mu rwanda mu rukererwa kuri uyu wa kabiri nibwo abanyarwanda mirongo itatu na babiri abanyamahanga icumi bagejejwe i kigali n'indege ya rwandeya ibakuye mu gihugu cya sudani kimaze iminsi mu ntambara sabiyera hussein ni umwe mu banyarwanda wavanywe muri sudani yaganiriye n'ijwi rya amerika ubwo yari kumwe na se wabo berekeza mu bugesera kureba umuryango we sabiyera yabwiye ijwi rya amerika ko yagiye muri sudani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi agiye kwiga ubuganga yari amaze igihe akorera kaminuza mpuzamahanga ya afurika ari nayo yizemo muri sudani dusanga tumenyera icyo bita tiyagasesi tiyagasesi guhera bibiri na makumyabiri zakomeje z'imyigaragambyo zigaragaza ko abaturage bakandamirijwe igihe kiragira rero dutangira kuba noneho ibisasu ibisasu by'indege birasa bica hejuru y'iniverisite yacu tuzengurukwa n'abasirikare turabibona cyari tiyagasi gihinduka ikintu giturika cyane kibaho kiteye ubwoba bahita banahagarika ikirere cya sudani gukora bafata amatekwa abaturage bari mu kibuga cy'indege icyo gihe indege zikwira mu kirere tumenye yuko hano hari ikintu kitari kidasanzwe tukabona inkomere ndetse ndi mu bantu bazitagaho muri icyo gihe nsabiyera yatangaje ko mbere y'uko leta y'u rwanda itangira kureba uko yabatabara bari batangiye kugira ubwihebe harimo abasavayivazi ofu kose b'abanyarwanda bahungabanye basanga bahungabanye noneho bagahungabanywa n'amasasu benshi bagiye baraba uretse nabo n'abatari abasavayivazi b'abanyamahanga kenshi cyane bagiye baripotinga ku bitaro kubera ihungabana ku kigo by'umwihariko harimo crisis ikirize ikomeye cyane kirize ya buri kimwe cyose cyitwa services icyagisigaye ni ibiryo ariko nabyo ubona ko aho bizakamira ntaho ntaho bafite kuzabivana interineti zakatinzwe taransifoma y'amashanyarazi iraraswa ntiyakoraga umuriro uyibuze nta mazi tuba dufite ko warasohokaga isasu ikagucaho uku kwiheba kwaje kurangira leta y'u rwanda itangiye kuvugana n'abanyarwanda baba muri sudani bashakisha uko babacyura nsabiyera yumvikanishije ko bavanywe muri sudani mu modoka kugeza bageze ku mupaka wa sudani na misiri muri iki gihugu babonaga ko ubuzima bwabo buhindutse muri misiri twaragiye tugiye twinjira mu mujyi wa mbere uvuye muri Khartoum bita iswana aho ngaho twageze hari agahoteli aho twafatiwe nk'abantu twibagizwa ibyatubayeho twibagizwa twibagiwe buri kimwe cyose twari dufite mu bwonko twageze i kigali mu masaa munani n'igice twebwe ubwacu twari twishimye nabo bari bishimye abakozi ba airport byari bitangaza gusa hari hishimwe nanone abaturage b'abanyamahanga twari kumwe nanone Hussein Nsabiyera kimwe n'abandi bazanye bakiriwe n'imiryango yabo Justus Yamuremye ni se wabo wa Hussein Nsabiyera twavuganye akiri kumwe na Hussein aho bari berekeje mu karere ka Bugesera kureba umugore n'umwana wa Nsabiyera hari amafoto yigeze kunyohereza harimo ibisasu bimena amadirisha ambwira ati aha inyuma niho ntuye nkumva birampangayikishije cyane twagiye kumwakira ku kibuga turicara ijoro ryose twishimye ni uko amarira y'abagabo atemba ajya mu nda ariko mu by'ukuri twishimye cyane twari tumaze igihe kinini turishimye ko tumufite mu rugo ari amahoro ntabwo twaryamye ngewe nananiwe kujya ku kazi ibi byishimo se wabo wansabiyera yagize abisangiye na mushiki we wari waje kumwakira nkimubona byanshimishije pe njye nshobora no kuba ntigeze musuhuza kuko kumubona byari bihagije nahise mbwira abantu twari turi kumwe n'iyo yarara ariko twamubonye kuba namubonye n'ijisho byari bihagije ni ibyishimo muri famiye mu baturage bagejejwe i kigali harimo kandi abanyasiriya batanu umurundi umwe umunyakenya umwe abandi babiri bakomoka muri uganda umunyanigeriya n'abanyarwanda mirongo itatu na babiri umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u rwanda yatangaje ko abaje bose bamaze kugera mu miryango yabo cyangwa y'inshuti yabo bwana mukuru ari indare uyu munsi abaje twavuga yuko nta kibazo bafite baba ari abanyarwanda baje baba ari n'abanyamahanga bazanye nabo byo gushimira imana kubera yuko nta munyarwanda kugeza uyu munsi waba uzwi wigeze ahagirira ikibazo yaba gukomereka cyangwa se ngo ahasige ubuzima n'abageze ino rero nabo bahageze amahoro leta yari yateganyije yuko hagize ukenera ko yaba anacumbikiwe baba ari abanyamahanga baba ari abanyarwanda nabwo byari gukorwa ariko bose uko baje bagiye bajya mu miryango yabo yewe n'abanyamahanga rwose hari abantu bari basanzwe baziranye hano bose bari aho bari amahoro ukurarinda avuga ko ashingiye ku makuru leta y'u rwanda ifite muri sudani hasigaye abanyarwanda babiri bahisemo kugumayo yasobanuye ko umwe afiteyo akazi undi yashatseyo ko kandi nabo bazakomeza kuvugana na ambasade ku buryo bagize ubufasha basaba babuhabwa asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuva i kigali twerekeza muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho mu gihe hasigaye iminsi cumi n'ine kugira ngo imirimo y'uburobyi ihagarikwe by'agateganyo ku kiyaga cya tanganyika abasanzwe batunzwe n'iyo mirimo bari mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bw'igihugu bavuga ko bahangayikishijwe n'icyo cyemezo vedasite ngabo uri buvira nibyo atubwira tanganyika ni kimwe mu biyaga birebire muri afurika cyuzuyemo amoko menshi y'imikeke n'indagara bizwi ku rwego mpuzamahanga bimwe muri byo bikoreshwa muri ibi bihugu ibindi nabyo byoherezwa hanze y'aka karere ugeze kuri bimwe mu bivuko byo muri tanganyika biri muri teritwari za uvira na fizi ho mu ntara ya kivu y'epfo ndetse no muri teritwari ya moba na karemi ho mu ntara ya tanganyika usanga abagore abana ndetse n'abagabo bategereje amato y'abarobyi kugira ngo bamwe muri bo bahabwe imirimo abandi nabo bagurishiriza abarobyi ibiribwa
kuko nka jewe ndavukiye ku itanganyika nta wundi murimo mfise tofauti n'ikiyaga kujya kwanze kwigisha abana kiriya kintu cyose cyakorerwa mu itanganyika ni ukuvuga aha rero simbona ukuntu tugiye kubaho ni urupfu mu zindi kuko na leta yonyine yafashe iyo ngingo nta n'ikintu na kimwe iratubwira sinzi ko igomba idushyire mu ibarabara
hadija nkunzimana ni umucuruzi w'indagara umaze imyaka igera kuri irindwi akorera ku kivuko cya rusenda avuga yuko atewe impungenge n'uburyo imirimo y'uburobyi igiye guhagarikwa kandi ariyo yari isanzwe ibatungiye imiryango twebwe twumvise ko bagomba kugarira mu tanganyika twumva turayinze turababaye kweri kuko tanganyika yadufasha yadufasha tukaronka iyo ndagara tukaronka n'ibyo bihumbi bibiri tukagurisha igikozi cy'ubufu ariko ubu tugiye gupfa tugiye gupfa kweri nta butegemeyo tubona dufise bagiye kugara tanganyika turi famire y'abantu icumi tanganika yamfasha rwose kuko ngiye nkaronka n'ibihumbi bitanu nagura ibigozi bibiri by'ibiharage bikamfasha kubwandagije umukama alexandre ni umwirobyi ukorera ku kiyaga cya tanganyika mu mazi ya uvira fizi ufite umuryango w'abantu icumi wagaragaza impungenge y'iyi ngingo ihuriwe n'ibihugu bya kongo uburundi tanzania zambia ko izagira ingaruka ku bagituriye ni ukuri iyi ngingo yo kuvuga kugara amazi ni ukuri iradukoze ko kabisa ko tugiye kubaho nabi mbo nka rwe dufise ibipe amacu tuyabisha amezi atatu mu kiziba amazi arabora amabateri amabateri yose ajya amavuta ya pudre aca yifunga ibyo byose bikononekara n'amatara ni ukuri ntitubone ukuntu tugiye kubaho kuri bamwe mu bagore batekera abarobyi abandi bakabagurishiriza igikoma bavuye mu mazi mu gitondo bumvikanisha ko leta yakagombye kubaha ingurane mu gihe badakorera kuri iki kiyaga dufise amaganya adasanzwe tugiye kugira gute none Hmm? bari kwiyumvira nk'uko babikoze bagafunga uruzi icyo ndabibona baka- bagashobora ku- kuza kudufasha natwebwe bakadufasha muri iyo minsi kuko ngaha ku ruzi niho dukura kira kintu cyose kira kintu cyose tugabu- dufunguriye abana Eh, bakaza kudufasha natwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ikiyaga cya tanganyika dusanga mukange sylvain avuga yuko amasezerano y'ingamba zo gucunga uburobyi muri ayo mazi yemejwe n'ibihugu bigikikije ni ingamba zafashwe nyuma yaho hakorewe ubushakashatsi byerekana yuko umusaruro w'uburobyi ugenda ugabanuka muri icyo kiyaga dusanga mukange sylvain avuga yuko bimwe mu byo basobanurira abarobyi harimo amasezerano y'ingamba zo gufunga by'agateganyo ikiyaga cya tanganyika kuva tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa gatanu kugeza tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi k'umunani y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu iyi ngingo itegura gufunga imirimo y'uburobyi ntiyakiriwe neza na bamwe mu barobyi bakorera uvira aho bavuga yuko tanganyika niramuka ifunzwe bazakora imyigaragambyo bagafungisha amati barabara kuva kasenga ukagera karimabenge usibye abarobyi bahangayikishijwe n'iyi ngingo yo gufungwa by'agateganyo ku burobyi bamwe mu batwara indagara kuri za moto zivuye fizi zijya uvira na sange bavuga yuko bagiye gutakaza amafaranga menshi bakoreraga ku kadobo baduhemba akadobo kamwe bagatwarira amahera ibihumbi indwi umuntu yatwara ubudobo umunani icumi bivana n'ingene baba bishe imboga mu mazi cumi na butanu twabupakira Eh, imboga zibonetse bose yarunguye ko imboga ntabwo zagenda n'ubwato zagenda n'amamoto ku mamoto nta ngorane yamara arapfuye twagenda turasuguma bakadusunika none kayasigaye twiyaranje tukagenda tugashika ko hari amahera meza twebwe twabikunda cyane rwose ko twaronka icyo dufungura kubera ubwoba abaturage bafungura indagara bafite ko imirimo y'uburobyi igiye gufunga hari aho usanga mu isoko rya maendeleo ryo muri buvira ibase y'indagara yaguraga ibihumbi mirongo itatu na bitanu by'amakongomani kuri ubu iri kugura ibihumbi ijana na mirongo ibiri na bitanu mwamini josiane avuga yuko batazi uburyo bazatunga imiryango yabo kuko bari basanzwe bafashwa n'imboga ziboneka mu mazi tubaye hano abagore b'abasoda none ntimuzi amafaranga duhembwa uko angana none iyo mafaranga duhembwa uko angana wazaja kugura inyama ya yodi dorare hanyuma amasomo uzaye- uzayariha iki hanyuma umwenda uzawa- uzambara iki ripapu uzagura iki iyo nyama ya didorare nawe waja kuyigura ni nko ku- n'abana ntibarya ngo bahage ariko izo ndagara ubwo ziyo fungo zibiri za kateremire urarya ugahaga n'abana bakarya none se mugomba gufunga ico kiyaga muri uku kwezi mugomba tuje he kuwa gatanu tariki ya mirongo ibiri na kane z'ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abadepite bo mu ntara ya tanganyika bagaragaje ko batemera icyemezo cyo gufunga uburobyi mu kiyaga cya tanganyika kuri bo abarobyi barenga ibihumbi mirongo itatu na birindwi nta mishinga yo kubatunga yashyizweho muri ayo mezi atatu bazaba batari gukora gusa amwe mu mashyirahamwe ategamiye kuri leta yo muri buvira asaba ko muri ibi bihe uburobyi buzaba bufunzwe abarobyi bahabwa amafaranga yo gucuruza ndetse n'imisoro y'amafi n'amatungo biva hanze ya kongo bikagabanywa umuyobozi w'umujyi wa uvira kiza muhato avuga yuko ubusanzwe indagara n'imikeke byo muri uvira iyo byabonetse ku bwinshi bijyanwa mu masoko ya bukavu bugarama ndetse no mu mujyi wa goma aveda sengabo ijwi ry'amerika uvira mu burundi urukiko rw'ubujurire rwagumishijeho igihano cyo gufungwa cy'imyaka icumi cyari cyahawe umunyamakuru murundikazi floriane irangabiye mu ntangiriro z'umwaka eloge wilikaneza arakomeza mu burundi umucamanza w'iyungururizo yagumijeho igihano c'umunyororo w'imyaka cumi cari caciriwe umumenyesha makuru umurundikazi florian irangabiye mu ntango z'umwaka ni ingingo yafashwe na sentare isubiramwo imanza ya mukaza hagati na hagati mu gisagara c'ubutunzi bujumbura kuri uyu wa kabiri mu gatondo umwe mu bo mu muryango wiwe yabwijwe ijya amerika ko urubanza rwaciwe na sentare y'iyungururizo barumenye kuri uyu wa kabiri ku muhingamo ariko nta kindi kintu kinini yashimye kongerako twacitse intege ntitubona icyo gukora niko yabwije ijwi ry'amerika florian irangabiye n'abamwunganira mu mategeko bari bunguruje inyuma y'ingingo y'umucamanza wa mbere yari yamuhanishije umunyororo w'imyaka cumi uwo mukenyezi akorera iradiyo yitwa igicaniro ikorera mu buhungiro yari yafashwe mu mpera z'ukwezi kwa munani mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri avuye mu gihugu cy'u rwanda niho yaba haraheze imyaka cumi n'ibiri yagirijwe ibyaha bibiri nyamukuru guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imirwi y'abarwanya leta ishyirahamwe cpga rihanira ubwigenge bw'abamenyeshamakuru rifise icyicaro muri amerika rivuga ko iyi ngingo ari agaterasoni muzakimumo ariserukira mu karere ka afurika yo munsi ya sahara uku niko yavyiganije ijwi rya amerika iyi ni ingingo y'agaterasoni ishitse umunsi umwe imbere y'umunsi mpuzamakungu w'ubwigenge bw'itangazamakuru aho abanyamakuru bibuka umwuga wabo n'ibibazo vyawo itwibutsa ingorane abanyamakuru b'abarundi bacamwo mumo yibutsa ko kuva florian rangabi afatwa habonetse utunenge twinshi twibukanye ko ifungwa ry'iwe ryaranzwe n'utunenge twinshi mu mwaka uheze yafunze igihe kinini imbere yo gucirwa urubanza twovyita ifungwa ridakurikije amategeko tubishize hamwe n'uko yagirijwe hisunzwe ivyo yashikirije tuyifata nk'ingingo y'agaterasoni kandi tuzobandanya dusaba ko arekurwa uwo muvyeyi w'abana babiri abashingwamanza biwe hamwe n'amashirahamwe yigenga yo mu gihugu na mpuzamakungu arimwo human rights watch na amnesty international basavye ubutungane kumurekura bavuga ko ata kintu na kimwe kibi yigeze akora ahubwo yakoze ivy'amategeko amwemerera nk'umumenyeshamakuru mu guha ijambo impande zose no mu kuvuga ico yibaza ku bibazo biri mu gihugu mbere n'umukuru w'igihugu asanzwe yidogera mu mategeko y'uburundi florian rangabiye asigaranye amahirwe abiri kugira abe yorekurwa ayo ni ukunguruza muri sentare ntahinyuzwa no kuronswa ikigongwe c'umukuru w'igihugu kugera ubu niwe menyeshamakuru wenyene ari mw'ibohero mu burundi ijwi rya amerika ryamenye kandi ko uwahoze ari umumenyeshamakuru wa radiyo rpa ikorera mu buhungiro olivier bugegene yafashwe mu ndwi iheze ku munsi wa kane n'igendereza ry'uburundi kugeza ubu afungiwe mu gashobo k'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi aho umuryango wiwe batwemereye ko batarashobora kubonana nawe ariko ko bamaze kwitura umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu kandi ukaba warabemereye ko ugiye gukurikirana iki kibazo gusa abo muri sndh ntibari hafi kugira ngo babwire ijwi rya amerika uko ibintu vyifashe ibi vyaha florian rangabiye akurikiranwako bisusa n'ivyo abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu bari bagirijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda igihe bafatirwa mu ntara ya bubanza mu burengero bw'uburundi bagiye gukora amakuru ku murwi w'abaroberi bari bateye igihugu bavuye mu buseruko bwa kongo mu ntara ya kivu y'ubumanuko abo bari bafashwe kuwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'icumi uwo mwaka bahavuye bagirijwe kugirirwa ikigongwe na perezida ndayishimiye kuwa mirongo ibiri na gatatu ukwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri nyuma y'umwaka urenga bafunzwe maze kuwa mirongo ibiri na kane buca haba noheri baraheza bararekurwa ariko bose uko ari bane barishe hadabu y'ikivunga bari basabwe ringana n'amadolari amajana atanu na mirongo itatu y'amanyamerika eroje urikaneza ijwi rya amerika
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc ubu tugeze mu mwanya tubagezeho ikiganiro amerikana kibanda ku byabaye mu bihe byahise no mu bihe turimo hano muri amerika ikiganiro cyateguwe na thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu wari umuyobozi mukuru w'icyahoze ari repubulika z'abasoviyete yuri andropov yandikiye umwana w'umukobwa w'imyaka icumi samantha reed smith wo muri leta zunze ubumwe za amerika ku kibazo cy'intwaro kirimbuzi ikaze mu kiganiro amerikana yuri andropov yageze ku butegetsi mu kwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo inani na kabiri ibinyamakuru byo mu burengerazuba bw'isi by'umwihariko muri leta zunze ubumwe za amerika byamuvuzeho byinshi cyane cyane ko ari umuntu uteye ubwoba urugero byamuregaga ko yaba yarayoboye ubwicanyi bw'ingabo z'igihugu cye ku baturage bashakaga demokarasi mu kwezi kwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani mu cyahoze ari cekoslovakiya mu burayi bwo hagati icyo gihe Yuri Andropov yari ambasaderi w'igihugu cye i Prague umurwa mukuru wa Czechoslovakia. Byamuregaga kandi amabi menshi ya KGB ikigo cy'ubutasi n'umutekano cya Repubulika z'Abasoviete. yayiyoboye kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na karindwi kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na kabiri imyaka cumi n'itanu yose ibyo binyamakuru rero n'abaturage bo mu burengerazuba bw'isi muri rusange bumvaga ko yuri andropof ashobora guteza intambara cyane cyane y'intwaro za kirimbuzi hagati ya repubulika z'abasoviyete na leta zunze ubumwe za amerika ni muri urwo rwego samantha reed smith yabonye ifoto ye mu binyamakuru n'ibyo byamuvugagaho byose byatumye abaza mama we atari ko se koko niba abantu bamufitiye ubwoba gutyo habuze n'umwe wamwandikira akamubaza niba ashaka intambara koko umubyeyi nawe yaramushubije ati kuki se wowe utabikora yahise abikora koko nibwo yandikiye ibaruwa yuri andropof ati bwana andropof nitwa samantha smith mfite imyaka icumi mbanje kugushimira imirimo mishya umaze gutangira ariko mfite impungenge ko uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika bashobora kujya mu ntambara y'intwaro za kirimbuzi nagira ngo umbwire uruhare uzabigiramo kugira ngo itazabaho yuri andropov yandikiye samantha smith ibaruwa ndende mu magambo make aramubwira ati samantha ibaruwa yawe yangezeho urambaza n'impungenge nyinshi niba hazabaho intambara y'intwaro za kirimbuzi hagati y'ibihugu byacu byombi kandi niba hari icyo dukora kugira ngo itazabaho ni ikibazo buri muntu wese utekereza neza ashobora kubaza none rero samantha reka nkubwize ukuri kandi bimvuye ku mutima muri amerika no mu gihugu cyacu dufite intwaro za kirimbuzi za kabutindi zishobora gukora ibara zikoreka imbaga y'abantu amamiliyoni mu gahe kangana urwara ariko ntidushaka kuzigera na rimwe tuzikoresha niyo mpamvu repubulika z'abasoviyete irahiriye isi yose ko itazigera izikoresha bwa mbere ku kindi gihugu icyo ari cyo cyose muri rusange turifuza guhagarika kuzikora no gusenya izibitse zose ku isi turashaka amahoro amahoro kuri twe amahoro ku batuye isi bose amahoro ku bana bacu no kuri wowe samantha yuri andropov yashoje ibaruwa ye amushimira ko nawe yari yaramwandikiye amwifuriza ibyiza ndetse aramutumira ati niba ababyeyi bawe bazabyemera uzaze gusura repubulika z'abasoviyete yongeraho ati muki nicyo gihe cyiza yari ya akadomo andropov ijwi rya amerika koko rero samantha smith aherekejwe n'ababyeyi be n'abanyamakuru yagiye muri repubulika z'abasoviyete amarayo ibyumweru bibiri mu kwezi kwa karindwi igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatatu ntiyashoboye kubonana na yuri andropov amaso ku yandi bamubwiye ko andropov yari afite imirimo myinshi ariko mu by'ukuri yari arwaye cyane gusa bashoboye kuganira nk'iminota cumi n'itanu kuri telefone muri rusange bavugana ku byo bari barandikiranye mu mabaruwa yabo avuyeyo samantha smith yaramenyekanye ku isi ahabwa izina rya ambasaderi w'amahoro wa mbere ukiri muto abashakashatsi bamwe na bamwe bahamya ko yaba yaragize uruhare mu kugarura umwuka mwiza nubwo yego atari umwuka mwiza bya ahaha hagati y'amerika na repubulika z'abasoviyete samantha smith yitabye imana ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa munani igihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatanu afite imyaka cumi n'itatu yonyine gusa yazize impanuka y'indege we na papa we n'abandi bantu batandatu bari bayirimo nshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'aha tuyasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese